Iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda muriwe neza mwese muduteze amatwi muri kumwe na federike nkundikije na Edi Rwema nanjye ndabasuje kandi baha ikaze amakuru yacu kuri uyu mugoroba mu Burundi komisiyo ishinzwe kugenzura uko itangazamakuru rikora sense yatangaje ko ntacyo yavuga ku byaha abanyamakuru b'ikinyamakuru iwacu baregwa kuko bikiri mu butabera
kubera sindamenya neza ikibafunze bafunzwe ku bijyanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru aho twosaba ko amategeko yosomwa agakurikizwa uyu ni Nestor Bankumukunzi umukuru w'urwego rw'igihugu rujejwe kugenguruza ukuntu ibinyamakuru n'amaradiyo bikora mu Burundi mu gihugu cya Zimbabwe abapolisi batesheje imyiyerekano y'abakozi basaba kongerwa umushahara
Perezida Tayyip Erdogan wa Turukiya yemeje ko igisirikare cy'igihugu cye cyataye muri yombi umugore wari umuyobozi w'umutwe w'intagondwa wa leta ya Kisilamu Abubakar al-Baghdadi
Ivanka Trump umukobwa wa perezida Trump akaba n'umuhanuzi muri perezidansi yiwe ari mu rugendo mu gihugu cya Maroc
ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF rihangayikishijwe n'umubare munini w'abana bataye amashuri mu gihugu cya Kameruni ayo makuru n'ayandi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo
aya makuru tuyatanguye mu gihugu cya zimbabwe aho abapolisi baburijemwo imyiyerekano y'abakozi basaba kongerwa umushahara ivyo bibaye umunsi umwe nyuma yaho abaganga bariko baragira imyiyerekano yo gusaba kongerwa umushahara bakuriwe mu kazi muri izi ndwi ziheze imyiyerekano yarabaye intavanako mu gihugu cya zimbabwe kubera ubutunzi buguma buyanzara abapolisi bitwaje ibihiri batangiriye abari baragira imyiyerekano banababuza kuva mu kibanza bari bakoraniyemwo ku murwa mukuru harare abantu isinzi bari bitavye iyo myiyerekano kandi bari bafite umugambi wo gucumbika ku biro bitandukanye vya leta aho vyari bitegekanijwe ko bashikiriza urwandiko ruriko urutonde rw'ibintu basaba
ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana unicef rihangayikishijwe n'umubare munini w'abana bataye amashuri mu gihugu cya kameruni mu duce twiganjemo abakoresha ururimi rw'icyongereza unicef ivuga ko abana hafi ibihumbi magana inani na mirongo itanu na batanu batiga isanga nta gikozwe ibyo bishobora kuzagira ingaruka zitari nziza kuri abo bana ndetse no ku mutekano w'igihugu muri rusange abaharanira ubwigenge bw'igice kivuga icyongereza bahagaritse amashuri bihimura kuri leta bavuga ko ibavangura unicef ivuga ko mu myaka itatu ishize amashuri arenga mirongo irindwi yasenywe rigaragaza kandi ko habayeho no gushimuta abanyeshuri n'abarezi babo umuvugizi wa unicef mariziye mercado yanenze icyemezo cyafashwe n'abaharanira ubwigenge ivuga ko kimaze kugira ingaruka mbi ku bana no ku miryango yabo asobanura ko nyuma y'amezi abiri ashize umwaka w'amashuri utangiye mirongo icyenda ku ijana y'amashuri ya leta agifunze mu duce two mu majyaruguru n'amajyepfo ashyira uburenganzira bw'igihugu unicef irasaba impande zirebwa n'ibibazo biri mu duce dukoresha icyongereza zirimo imitwe yitwara gisirikare na guverinoma kudakoresha abana n'uburezi nk'intwaro mu rugamba bahanganyemo iri shami rya oni rivuga ko rikeneye nibura miliyoni makumyabiri z'amadolari kugira ngo rishobore gutanga uburezi ku banyeshuri babukeneye
Ivanka Trump umuhanuzi mukuru muri perezidansi ya Amerika yashitse mu gihugu ca Maroc aho agiye gushikiriza imigambi yo guteza imbere abafasoni mu vyerekeye ubutunzi uyu mukobwa wa perezida Donald Trump yakiriwe n'umuganwakazi Lala Merriam hamwe n'umushikiranganje yajejwe imigenderanire uyu munsi ku gatatu mu nama yabereye ku murwa mukuru Haba muri urwo rugendo rw'iminsi itatu azogira mu gihugu ca Maroc Ivanka Trump azoshikiriza umugambi wa leta zunze ubumwe za Amerika wo guteza imbere abafasoni ku isi mu vyerekeye ubutunzi uzwi ku izina Women's Global Development and Prosperity Initiative uyu mugambi watanguye mu kwezi kwa kabiri uzofasha abafasoni imiliyoni mirongo itanu mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere mu kiringo c'imyaka itandatu iri imbere muri urwo rugendo ivanka trump hari kumwe na shen cross umukuru w'ishyirahamwe ry'igenga ryitwa the millennium challenge corporation risanzwe rikorana n'igihugu ca maroc mu migambi yo kunagura ubutunzi kurwanya ubukene hamwe no gukomeza inzego perezida Tayyip Erdogan wa Turukiya yemeje ko igisirikare cy'igihugu cye cyataye muri yombi umugore wari umuyobozi w'umutwe w'intagondwa wa leta ya Kiislamu Abubakar al Baghdadi. Avugira kuri televiziyo y'igihugu mu mujyi wa Ankara, perezida Erdogan yagize ati twafashe umugore we na mushiki we ariko ntitwigeze tubikabiriza nk'uko abandi baherutse kubikora. Abo avuga ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo ingabo zayo zari zimaze kugaba ibitero byaviriyemo al Baghdadi kwiyica. Perezida Trump yafashe urupfu rwe nk'intsinzi ikomeye. Perezida wa Turukiya ntiyigeze asobanura mu buryo burambuye uko umugore wa al Baghdadi yatawe muri yombi. Ku wa kabiri, abategetsi muri Turukiya bari batangaje ko bataye muri yombi mushiki wa al Baghdadi, umugabo we ndetse n'umwana wabo. Umwe mu bategetsi muri icyo gihugu yavuze ko mushiki wa al Baghdadi witwa Razmia Awad w'imyaka mirongo itandatu n'itanu yafatiwe mu gitero cyagabwe mu gace kayoborwa n'ingabo za Turukiya kari mu ntara ya Aleppo. Andi makuru atugezeho mu kanya ni uko guverinoma y'u Rwanda yandikiye abadepite b'Abongereza bari baherutse gusaba Perezida Kagame kurekura General Frank Rusagara na Colonel Tom Byabagamba, aba bombi bakatiwe n'urukiko. Guverinoma y'u Rwanda ivuga ko umwanzuro abadepite bashingiyeho w'uko abagabo bombi bafunzwe binyuranyijwe n'amategeko ubwawo ukemangwa. Minisitiri w'Ubutabera Busingye avuga ko mu mategeko y'u Rwanda nta guverinoma yivanga mu manza nshinjabyaha.
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza iradiyo ijwi ry'amerika mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shotwaves ku metero cumi n'icyenda n'imetero mirongo irindwi na zibiri mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora kandi kudukurikira ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mushobora kandi no kudusura ku zindi mbuga zacu zirimo urwa facebook urwa youtube ndetse na twitter
ku nshuro ya mbere inyuma y'indwi zibiri abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu n'umushoferi wabo bafunzwe urwego rucungera ingene ibinyamakuru n'amaradiyo bikora mu burundi sense rwagize icyo rushikiriza kuri uyu wa gatatu ku muhingamo nestor bank umukunzi arongoye urwego sense yavuze ko ata kintu urwego arongoye rushobora kuvuga ku vyaha abo bamenyeshamakuru bagirizwa ngo kubera rudashobora kwinjirira utungane n'inkuru ya eloge wirikaneza umenyeshamakuru mukuru w'ijwi ry'amerika i nairobi mu gihugu ca kenya yugurura ibikorwa vyo kwerekana uko abakenyezi bahabwa ijambo mu binyamakuru bitandukanye mu Burundi Diane Ndonse atwaye ishirahamwe ry'abamenyeshamakuru b'abakenyezi ya FJ mu mfunyafunyo y'igifaransa yagarutse ku kibazo c'abamenyeshamakuru b'ikinyamakuru cigenga iwacu bafungiwe mu ntara ya Bubanza kuva kwa mirongo ibiri na kabiri ukwezi guheze La FJ a aussi conduit le processus qui a abouti à la mise en place d'une charte des médias
agira ati afjo yateguye ibikorwa byashyitse ku mwumvikano w'ibinyamakuru wo kwitwararika ibijanye n'iringanishwa ry'ibitsina hamwe n'ibiganiro n'amakuru yibanda cyane ku rwaruka n'abakenyezi turishimiye ko ubushikiranganji bujejwe kumenyesha amakuru bwashyizeho komite yo gukurikirana ishyirwa mu ngiro ry'ayo masezerano ariko turababajwe no kubona hari umukenyezi ari muri iyo komite afungiwe ibubanza ni agnes ndirubusa wo mu kinyamakuru iwacu yahagaritswe kuva mirongo ibiri na kabiri ukwezi kw'icumi ari kumwe na bagenzi be batatu dusaba ubutungane kwihutisha amatohoza kugira ngo barenganurwe mu bikorwa vyabereye mu kigo c'abamenyeshamakuru maison de la presse ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura n'abaserukira urwego rucungera ingene itangazamakuru rikora mu burundi cnc niho bari bari Nestor Bankunkunza rurongoye mu kiganiro kigufi yahamenyesha amakuru yavuze ko dosiye y'abamenyesha amakuru b'ikinyamakuru cigenga iwacu n'umushoferi wabo ata kintu kinini yoyishikirizako asigura ko adashobora kwinjirira ubutungane kandi nubwo icyariho c'umushikizamanza wa repubulika mu ntara ya bubanza bafungiwemwo yabagirije gufatikanya n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu banka umukunzi bashimangira ko ikigajejwe kitigeze kimenyeshwa ico bafungiwe ikijanye n'ifungwa ry'abamenyeshamakuru kumbure nta vyinshi mpava ndakivugako kubera sindamenya neza ikibapfunze bafunzwe ku bijanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru aho o twosaba ko amategeko yosomwa agakurikizwa ariko bafunzwe n'ibindi nk'uko meje kubivuga mu mwanya waheze umumenyeshamakuru akoze ikosa ritajyanye n'umwuga wiwe afatwa nk'umwenegihugu asanzwe rero nta byishimo bivuga ko kuko gushyika uno munsi abo bamenyeshamakuru muri sense ntituramenya ngo tumenyeshwe neza ikibafunze ariko novuga yuko mu gihe amategeko ategekanye kuko zikosa kanaka rihanigwa ikigo sense rero nticovuga ngo itegeko kanaka ntirikurikizwe twoba tugiye guhonyanga uburenganzira bw'abajejwe ico gisata umupfasoni ndonse nawe yagarutse ku kuntu abakenyezi baserukiwe mu bimenyeshamakuru asanga mu kiringo c'imyaka itatu harabaye impinduka nziza ibitigiri bifite icegeranyo ca sense nyene en 2016 cerekana yuko n'abamenyeshamakuru b'abakenyezi baja kuvuga gutorokanya amakuru bari ku bice cumi n'umunani kw'ijana gihe by'abagabo byari kuri mirongo umunani na bibiri ku ijana ariko uno munsi muri kino cegeranyo mwabonye yuko bageze ku bice mirongo ibiri na bibiri ni ukuvuga ko baduze ibice hafi bitanu ku ijana kuko ni mirongo irindwi na bibiri birenga ku ijana mu gihe iby'abagabo nabyo biri kuri mirongo irindwi na bitatu birenga n'uduce ku ijana ni ukuvuga ko harabaye intambwe twebwe rero turabashimira nka efujo yuko mwateye intambwe intambwe irahari ariko ntishimishije cyane rwose ku buryo twoca twicara cyangwa ngo dukorere kuri urwo rugezo nyine ruhari haracyakenewe iyindi ntambwe kandi bivuye ku nguvu zanyu amesha makuru y'ikinyamakuru cigenga iwacu n'umushoferi wabo bafungiwe mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'Uburundi kuva bahagarikwa kuwa mirongo ibiri na kabiri ukwezi guheze bafatiwe muri komine Musigati muri iyo ntara nyene bari kurondera amakuru ku mugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho baturutse mu ntara ya Kivu y'ubumanuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari batanye mu mitwe n'inzego z'umutekano umuhari urwanya leta y'u Burundi Red Tabara ufite ibirindiro aho muri Kivu y'ubumanuko wahavuye wemanga ko bari abagwanyi bawo amashirahamwe ahanira ubwigenge bwa kiremwa muntu n'ubwamenyeshamakuru akomeje kwiyamiriza ifatwa n'ifungwa ry'abakozi ba iwacu agasigura ko bari gukora umwuga wemewe n'amategeko y'igihugu kandi atatangazo canke ubundi butumwa bw'abategetsi vyigeze bibuza abamenyeshamakuru kuja kurondera y'amakuru na riryabo ikinyamakuru bakorera cemeje ko bari babanje kubimenyesha abajejwe intwaro eroje urikaneza nairobi ijwi rya amerika
urakoze heloge tukiri mu burundi kandi perezida petero nkurunziza yasozereye umwiherero wa nyuma wa leta yiwe yibutsa abarundi kuzomusubirira afite amahirwe yo gukomereza aho ibikorwa vy'amajambere vyari bigeze mu gihugu uwo mwiherero wari umaze iminsi ibiri ubera igitega ku murwa mukuru wa politika iyi nkuru yateguwe n'ijwi ry'amerika n'abanywanyi baryo mu burundi tugiye kwishikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu desire hatungimana ari i kigali mu rwanda uwo mwiherero wa leta y'uburundi wari umaze iminsi ibiri ubera ku mugwa mukuru wa politiki gitega urongowe n'umukuru w'igihugu c'uburundi n'uwo gusozera ikiringo petero nkuru nziza yari yaratorewe kuva mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu prosper ntagwamiye umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta y'uburundi yabishikirije mu isozegwa ry'uwo mwihwezo uyu mwiherero novuga ko ari umwiherero udasanzwe kuko n'umwiherero uje usozera ikiringo co kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu gushika mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri murazi yuko twimirije amatora mu mwaka uza uyu mwiherero rero wari ukuraba ingene ibikorwa vyagenze kuri iyo myaka yose itanu wumva wari umwiherero udasanzwe kwari ukurabira hamwe imigambi yari yarafashwe iki kiringo gitanguye imigambi yashoboye gukorwa yagoranye hanyuma no kuraba imigambi yokorwa muri aya mezi asigaye hari ikidasanzwe cashikirijwe muri uwo mwihwezo nk'uko uwavugira leta bishikiriza ntawugwamiye avuga nk'ibijanye n'imigambi izobandanya irangurwa kugeza ikiringo kirangiye umunyamabanga mukuru wa leta ntiyibagiye kuvuga ko umukuru w'igihugu asaba abagize leta kutadehukirwa mu minsi ya nyuma leta isigaje ariko rero ikintu novuga kindi kidasanzwe muri uwo mwiherero wabaye ni ukubera muri uwo mwiherero abashikiranganje bagiye barashikiriza ibikorwa babona yuko ko muri aya mezi asigaye bitazoba birahera biri mu byo bazoshikiriza n'abazobakorera mu ngata aho rero wari nk'umwihwezo ahanini w'ibikorwa vy'ejo nyene icubahiro umukuru w'igihugu yaratanze impanuro nyinshi cane impanuro z'umuvyeyi impanuro za sebarundi yarasavye abitavye uwo mwiherero yuko batogira wa mugani w'umwana urazi yuko impembo y'umwana ipfira mu magodoka yavuze yuko si iminsi mikeya isigaye boca badebukirwa bagakora nabi kugira ngo abazobakorera mu ngata bazosange ibintu bimeze neza mu kirundi novuga ntibazoshike bamena umushike ahubwo bazosange ari ubusizi umukuru w'igihugu petero nkuru nziza yibukije abashikiranganji ko naho batazoba bakiri muri ayo mabanga igihugu kizoguma kibakeneye prosper ntawugwamiye amenyesha ko perezida nkuru nziza yishimira ivyaranguwe na leta yiwe n'ubu rero babandanya ari ababyeyi ntibarabe imigambwe bakomokamo ntibarabe intara bakomokamo ntibarabe n'amashengero basengeramo bumve ko ari ababyeyi hama babwira yuko iteka ryabo ubu bafise no muri kazoza rivana n'ukuntu bakoze aca babwira ko igihugu kiri kumwe nabo yanatwibukije ibisa na wa mugani w'ikirundi bavuga yuko igiti ciswe ingoma kidacanwa nuko rero iryo teka rero imana yabateye barigendere babandanye bakorera igihugu kizoguma kibikorako ko nawe nyene azoguma ari hafi yawe mu mabanga nawe nyene azobandanya gukora hanyuma rero yahejeje atanga amanota muri rusange rero cyavuyemo nimba mukeneye kumva ukuntu yabigeza akabigeranura e muri rusange yatanze amanota mirongo icyenda n'atanu ku ijana ku bikorwa iyi leta yarongoye kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bariko mu bikorwa bakoranye bitegekanijwe ko umukuru w'igihugu petero nkuru nziza azobisikanya n'umukuru w'igihugu mushasha mu kwezi kw'indwi mu mwaka uza uwo nawe azoba yatowe mu matora yo kugenekezo rya mirongo ibiri ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ayo matora y'umukuru w'igihugu akazobera rimwe n'ay'abahanuzi b'amakomine hamwe n'ay'abashingamateka arakoze desire hatungimana uri i kigali mu rwanda udusomeye iyo nkuru y'ijwi ry'amerika ryakoze rifatanije n'amasoko yaryo mu burundi iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika
turabasuhuje bakunzi banywanye ijwi ry'amerika dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera mwakoresha urubuga rwa facebook voa radiyo yacu cyangwa nomero ya whatsapp ikurikira akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
mu rwanda kuri uyu wa gatatu hatangiye inama ngarukamwaka y'urwego rw'ubushinjacyaha minisitiri w'ubutabera mu rwanda icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta bwana johnston businge yasabye abashinjacyaha gukomeza kubahiriza ibyo amategeko ateganya ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa i kigali mu rwanda atangiza iyi nama ireba urwego rw'ubushinjacyaha mu rwanda minisitiri w'ubutabera icyarimwe n'intumwa ya leta bwana johnston businge yibukije abakora muri uru rwego ko bagombye kongera gusubiza amaso inyuma bakareba niba buri umwe yarubahirije inshingano ashinzwe muri uyu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda werekeza ku musozo arebe niba yaraharaniye inyungu z'akazi buri gihe ko atigeze ateshuka ku nshingano ko atigeze akoresha ububasha afite mu nyungu ze bwite ko atigeze ashingira ku marangamutima kuri ruswa ku itonesha ku bunebwe ku gasigane cyangwa kwihagararaho mu mirimo ye arebe niba igihe cyose yabonaga ko icyaha cyakozwe yaharaniye yivuye inyuma ko inkiko zibimuruho kandi zigakora nazo icyo zigomba gukora minisitiri w'ubutabera icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta yongeye kwibutsa ko abakora mu rwego rw'ubushinjacyaha bagombye kugendana n'igihe kugeza ubu gisa n'ikigendwa n'ikoranabuhanga kugira ngo batazisanga basigaye inyuma mu mikorere bwana busingi yavuze ko kubera igitutu cy'ikoranabuhanga kugeza ubu ibintu byashoboraga gukorwa nonaha ntibimenyekane byashoboraga gukorwa ejo hashize ntibimenyekane vuba vuba ubu ngubu ntibigishoboka ubu ngubu ikintu kirakorwa mu minota mirongo itatu kikaba kirazwi ikoranabuhanga imbuga nkoranyambaga itangazamakuru ibi byose biri ahantu hose kugira ngo rero umuntu agume atekereza ngo ugiye nshobora gukora iki kintu ngo ubuzima bugakomeza ntabwo bigishoboka uyu munsi rero inama nk'iyi ni inama imwe ngarukamwaka ni ukuvuga ngo dukore ibyo amategeko atwemerera gukora tutongera no gutekereza ko dushobora kurengera ntibimenyekane ntitunakore kugira ngo niba tatubona tugumiraho niyo nama twabagira naho bwana jean bosco mutanga n'umushinjacyaha wa repubulika nawe yasabye abategeka kudakomeza gukora amakosa mu gihe aribo bagombye kuyakumira amwe muri yo yakunze kumvikana mu nkiko n'aho abafungwa bagiye bumvikana bavuga ko bafunzwe binyuranije n'amategeko bigizwemo uruhare n'abashinjacyaha bwana mutanga nakihaniza bagenzi be bishoboka ko bagaragayeho ayo makosa umushinjacyaha arahirira kubahiriza amategeko ahereye ku itegeko nshinga niba itegeko ryahaye ububasha bwo gukora investigations na prosecutions ni ukuvuga ngo afite powers amategeko amwemerera izo powers zigomba gukoreshwa neza nta mushinjacyaha ufunga umuntu adafite impamvu zikomeye zituma uwo muntu akekwaho icyaha twagiye tubona insidensi z'aho eh, babikora bakarengera abo rero twabafatiye ingamba umushinjacyaha wa repubulika akavuga ko nyuma y'iyi nama ngarukamwaka y'umunsi umwe abashinjacyaha baza kuyisohokamo hari impinduka mu mikorere turasanga ko hari ibitaragenze neza dusaba ababita- aba- ababigizemo uruhare kwikosora Eh, akenshi dutanga last chance ntabwo duhita dufata ibihano biremereye kuko buri muntu agomba kuba afite ibisobanuro biba bituma afite ukuntu yitwaye ntabwo abashinjacyaha ari abamarayika bafite amategeko abagenga iyo hari iryishwe ntabwo bibavuga yuko akenshi aba yabigambiriye iyi ni inama ibaye nyuma y'umunsi umwe gusa hatangijwe umwaka w'ubucamanza mu rwanda kugeza ubu muri uyu mwaka urwego rw'ubushinjacyaha mu rwanda rubabarura imanza zisaga ibihumbi mirongo ine na bitanu rwakiriye ruvuga ko ziyongereyeho kugera mirongo irindwi ku ijana ufatiye ku yandi madosiye yo mu myaka yashize icyakora yose si ko agezwa mu nkiko ahubwo ngo hashyirwe ingufu mu gukumira ibyaha u rwanda nk'igihugu kigendera ku mategeko nk'uko bigaragara mu mibare yatanzwe n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere mu rwanda rgb ubutabera buhabwa amanota mirongo inani n'umunani n'ibice mirongo itatu na bine ku ijana muri rusange ariko ku kigero cya cumi na karindwi ku ijana inkiko zo ntizigenga hari kandi abanyarwanda mirongo ine ku ijana batanyurwa n'ishyirwa mu bikorwa ry'ibyemezo by'inkiko ubutegetsi bukavuga ko ubundi byagombye kuba biri ku mpuzandengo y'ijana ku ijana iyi nama ngarukamwaka y'urwego rw'ubushinjacyaha iribanda ku kureba aho bageze n'aho bifuza kugera yakomereje mu muhezo mu biza kuvugirwamo harimo cyane kunenga bakoze amakosa ajyanye no gufunga binyuranije n'amategeko no gushima abitwaye neza bareba ku ntumbero y'ejo hazaza ku rwego rw'ubutabera mu rwanda eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
impuzamashyaka ya mrcd uyu munsi yakoresheje ikiganiro kigenewe abanyamakuru i buruseli mu gihugu cy'ububirigi abayobozi bayo bongeye kugaragaza ko baharanira guhindura ubutegetsi mu rwanda kandi bemeza ko ingabo za frn force de liberation nationale ari izayo Ibisaba- ibisobanuro turabihabwa na inosa biruka ni umunyamakuru muku- ni umunyamabanga mukuru mu mbabare wungirije wa mrcd mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu venuste nshimiyimana umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ku mugabane w'uburayi twebwe turi umuryango nyarwanda witwa mrcd rwose tukaba dufite n'abasore n'inkumi bari kumwe bitwa frn biyemeje ku bur- mu buryo bwo kwirengera bwo kubwira kagame yuko izo ngufu arata nabo bashobora kuba bazibona kuba ingufu n'iz'abaturarwanda kuva uyu munsi niba numva neza nk'uko umaze kubivuga muremera ko ari mwebwe mufite ziriya ngabo za efereni zivugwa yuko zigaba ibitero mu rwanda zikica abantu ntituvuga yuko ari frn igaba ibitero byose mu rwanda kuko mu rwanda habaye byinshi ngira ngo wumvise nk'ibyabereye mu majyaruguru ubushize eh, hari inkurikizi zava- zabaye hari abahamagawe mu- na za ribu ze babaza ngira ngo wumvise wigeze wumva twe batuvugamo twebwe rero turagira ngo Ariko tubwire se- abo bose tubwire abo bose ko isaha yageze yo kwirengera abo banyarwanda baba bayege nibo nshaka kumva u rwanda rutuwe na miliyoni hafi cumi n'ebyiri mu rwanda bahatuye bafite umutekano iyo abo bahungu banyu yenda batagiye kubadurumbanya ntabwo sinumva eh, icyo uvuga ngo abanyarwanda ubu- abo uba ushaka kuvuga impungenge abanyarwanda barazifite nyinshi ngira ngo uh, urazi ibyegeranyo byagiye bisohoka hanyuma rero iyo wumvise noneho amaganya y'abanyarwanda ku maradiyo abanyarwanda basigaye batinyuka bakavuga nahoze numva ejo bundi umugabo witwa barafinda umugabo witwa barafinda sekikubu si umusazi ahubwo Reka ibyo bya- gusara kwe ni kwiza kuko avuga a- iranguruye ijwi Njye ndashaka kukubaza ku byerekeranye na na eferene n'ibyo bitero muvuga mukora murareba mugasanga u rwanda magingo ayaho rugeze rukeneye ibyo bitero urebye aho rwavuye n'aho rugeze rwiyubaka u rwanda rero aho rwavuye ngira ngo nagira ngo nkubwire yuko u rwanda twabisobanuye nabyo ntabwo aho rwavuye ari habi nk'aho rugeze ubu nk'aho ejo rushobora kuzaba ruri ntabwo biruka aho u rwanda rwavuye ntabwo ari habi rwaravuye mu icuraburindi abantu bagapfa bakangana kuriya aho u rwanda rwavuye ntabwo ari habi twebwe turafata iriya gahunda ya fpr yose yatangiye mu kwa cumi muri mirongo cyenda tukageza muri mirongo- mirongo icyenda na kane ariko ntitwandike amateka biruka U- ubu ngubu turi muri bibiri na cumi n'icyenda u rwanda aho rugeze ubu ngubu nkamwe ndakubaza iyo muvuga muti twebwe turi mu ishyaka rirwanya ubutegetsi rishaka guhindura ibintu ni iki kintu muzazana u rwanda rudafite muzabihinduza agakoni k'abanyabufindo oya ntituzabihinduzaga ko ni k'abanyabufindo aya mu majyambere uvuga n'uwo mutekano usobanurwa cyane cyane n'abari ku butegetsi nibo babona amagambo yo kuwusobanura kuko bazi neza ko bahaye ijambo rubanda iyo hasi abanyarwanda yabivuga ukundi aho abanyarwanda se badahabwa ijambo ni hehe ibyiza bikorwa bikorwa nyine mu rwego rwo kwerekana nyine ko bikorwa ariko hari abandi bari mu gikari kinini cyane kirimo abanyarwanda barenga mirongo icyenda ku ijana badafite ijambo biravugwa uzajye wumva ibivugirwa n'abantu bari mu magereza ibyo ingabire atinyuka akavuga ahubwo se wo ingabire uvuga uko ibyo avuga abivuga yicaye iwe kutigeze wumva bamufashe ngo bamwishe bamufunze ingabire afite igihagararo yubatse ingabire yaratinyutse ni umukobwa w'i rwanda none mwebwe kuki mudatinyuka ngo mujye ku bamushize bamushize no mu gihome
arakoze venuste nshimiyimana gusa tubisegureho ko iyo nkuru itarangiye neza kubera akabazo ka tekinike ariko muzayikurikira mu buryo burambuye mu makuru yacu ataha muri aya makuru kandi tubabwire ko guverinoma y'u rwanda yasubije abadepite b'abongereza bari baherutse gusaba perezida kagame kurekura general frank rusagara na colonel tom byabagamba aba bombi bakatiwe n'urukiko rwa gisirikare mu kwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu minisitiri w'ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta y'u rwanda johnson businge yavuze ko frank rusagara na tom yabagamba bajuririye igihano bahawe bityo na n'ubu urubanza rwabo rukaba rukiri mu rukiko rw'ubujurire minisitiri businge avuga ko mu mategeko y'u rwanda nta guverinoma yivanga mu manza nshinjabyaha avuga ko uretse gusa igihe yabisabwa hisunzwe amategeko n'inzira ziboneye twababwiye kandi ko mu gihugu cya zimbabwe abapolisi baburijemo imyiyerekano y'abakozi basaba kongerwa umushahara ibyo bibaye umunsi umwe nyuma y'aho abaganga bari koragira imyiyerekano yo gusaba kongerwa umushahara bakuriwe mu kazi muri iyi ndwi ziheze imyiyerekano yabaye intabana ko mu gihugu cya zimbabwe kubera ubutunzi buguma buyanzara ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana unicef rihangayikishijwe n'umubare munini w'abana bataye amashuri mu gihugu cya kameruni mu duce twiganjemo abakoresha ururimi rw'icyongereza unicef ivuga ko abana hafi ibihumbi magana inani na mirongo itanu na batanu batiga isanga nta gikozwe ibyo bishobora kuzagira ingaruka zitari nziza kuri abo bana ndetse no ku mutekano w'igihugu muri rusange Ivanka Trump umuhanuzi mukuru muri perezidansi y'Amerika yashitse mu gihugu cya Maroc aho agiye gushikiriza imigambi guteza imbere abafasoni mu byerekeye ubutunzi uyu mukobwa wa perezida Donald Trump yakiriwe n'umuganwakazi Lera Mariam hamwe n'umushikiranje ajejwe imigenderanire uyu munsi ku gatatu mu nama yabereye ku murwa mukuru Rabat muri urwo rugendo rw'iminsi itatu azogira mu gihugu cya Maroc Ivanka Trump azoshikiriza umugambi wa leta zunze Amerika wo guteza imbere abafasoni ku isi mu byerekeye ubutunzi uzwi ku izina Women's Global Development and Prosperity Initiative perezida Tayyip Erdogan wa turukiya yemeje ko igisirikare cy'igihugu cye cyataye muri yombi umugore w'uwari umuyobozi w'umutwe w'intagondwa wa leta ya kisilamu abakar al baghdadi avugira kuri televiziyo y'igihugu mu mujyi wa ankara perezida Erdogan yagize ati twafashe umugore we na mushiki we ariko ntitwigeze tubikabiriza nk'uko abandi baherutse kubikora abo avuga ni leta zunze ubumwe za amerika ubwo ingabo zayo zari zimaze kugaba ibitero byaviriyemo al baghdadi kwiyica perezida trump yafashe urupfu rwe nk'intsinzi ikomeye perezida wa turukiya ntiyigeze asobanura mu buryo burambuye uko umugore wa al baghdadi yatawe muri yombi ku wa kabiri abategetsi muri turukiya bari batangaje ko bataye muri yombi mushiki wa al baghdadi umugabo we n'umwana wabo nshuti mwarimu duteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimire kuba mwaduteze amatwi dushimire enjeniyeri joe wadufashije mu buhanga bw'ibyuma fatuma alimasi karara wegeranyije aya makuru na etienne karekezi wari uyihagarariye muri studio ya gatanu washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema na frederic nkundikije nanjye ndabifurije umugoroba mwiza amahoro mutekanirwe mu banyu no mu byanyu
thank you